mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mwese muri ano makuru mugiye gushikirizwa na jowe diane nahazwe kumwe na thomas kamirindi turi kumwe kandi na tim ishimwe ni umunyeshuri muri kaminuza yitwa university of north, Carolina, uh, north georgia mumbabarire ni hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri iki cyumweru rero yatangiye kwimenyereza umwuga hano ku ijwi rya amerika ubwo muri aya mezi rero ari imbere muzajya mumwumva timu ishimwe uraho neza uraho neza tumaze kamirindi tuguhaye ikaze rero urisanga inshuti mwese uko mungana ndabashuje kandi mwiriwe neza amakuru perezida donald trump amaze kugeza ijambo ku banyamerika nyuma ya misile irani yarashe ku bigo bya gisirikare bibiri birimo ingabo za amerika muri iraq I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
perezida trump ati nta musirikare wa amerika n'umwe wagize icyaba muri iki gitero
irani yanse ko amerika igira uruhara mu matohoza y'icateye insanganya ya boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi yo muri ukraine yahitanye abantu ijana na mirongo irindwi na batandatu
kuri iyi ntambara hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na irani umu, umuyobozi w'ikirenga wa irani ayatola ali kameneyi we yavuze ko bakubise urushyi rwiza leta zunze ubumwe za amerika
umugabane wa afurika bombe al shabab yateze muduga ku murwa mukuru wa somaliya mogadishu yahitanye bane ikomeretsa cumi na batanu mugume ku maradiyo yanyu ku idonido y'ano makuru mushobora kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com youtube na instagram ni voa radiyo yacu
nyuma ya ziriya misile irani yarayirashe ku bigo bya gisirikare bibiri birimo ingabo za amerika muri iraq mu mwanya ushize mutoya cyane perezida donald trump amaze kugeza ijambo rigufi ry'iminota icyenda ku baturage ba leta zunze ubumwe za amerika akikijwe na visi perezida we mike pence minisitiri w'ingabo mark esker n'abagaba bakuru b'ingabo z'igihugu bose yavuze ko nta musirikare wa amerika n'umwe wagize icyaba ntawapfuye ntawakomeretse yatangaje ko agiye gushyiraho ibihano bishya bikaze cyane kuri irani yatangaje kandi ko igihe cyose ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika irani itazigera ibasha gukora intwaro kirimbuzi As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. For far too long,
perezida trump yavuze ko kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda amahanga yihanganiye ibikorwa bya irani byo guhungabanya umutekano muri kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati n'ahandi ati guhera ubu birarangiye yavuze ko uyu munsi agiye gusaba umuryango w'ubutabarane bwa gisirikari otan kugira uruhare runini kurushaho mu burasirazuba bwo hagati iraq nayo yatangaje ko nta musirikare wayo wagize icyaba muri biriya bitero bya misile ya irani mbere yo kurasa irani yabanje kubimenyesha mu by'ukuri leta ya iraq nk'uko iraq ibivuga umuyobozi w'ikirenga wa irani ayatola ali kamenei yavuze ko bakubise urushyi rwiza leta zunze ubumwe za amerika we na perezida wa irani hassan ruhani bavuga ko igisubizo cya nyuma ku iyicwa rya general soleimani ari ukurandura burundu amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati thomas ico cuka kibi hagati ya irani na iraki rero catumye irani itangaza ko idashobora guha amerika udusandugu twirabura ni boite noir mu rurimi rw'igifaransa tw'indege ya ukraine yo mu bwoko bwa boeing amajana n'indwi na mirongo itatu n'indwi yagiriye insanganya ku butaka bw'ico gihugu igahitana ingenzi zose ijana na mirongo irindwi na zitandatu zari zirimwo utwo dusandugu twirabura tubika ibera mu ndege vyose ni natwo twifashishwa mu matohoza wahoze arongoye ikigo beya co mu bufaransa kijejwe ivy'amatohoza n'umutekano mu vy'indege yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko icuka kibi kiri hagati ya irani na amerika gishobora gutuma amatohoza agorana jean paul 3d yasiguriye afp ko amatohoza y'impanuka nk'iyabaye uno munsi asaba ubuhinga buhanitse bufiswe n'ibigo bitari bike ikiza ku isonga muri ivyo bigo ni ntcb national transportation safety board co muri amerika na beya co mu bufaransa amategeko mu vyo gutohoza ku nsanganya z'indege atomora ko uruhara rwa mbere rugira igihugu cabereyemwo insanganya ku vy'inono nsanganya ni irani rero ibazwa ubwa mbere ivyano matohoza
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereze amakuru yacu muri cameroon team byifashe bite Uh, muri kameruni hari kuvugwa inkuru y'abaturage bateye ibigo bitanu by'inyeshyamba mu duce dukoresha ururimi rw'icyongereza bazishinja gusenya amazu y'abasivile gusahura no kwica inzirakarengane bamwe mu batuye muri ako gace bavuga ko batazi uwo bakwizera kuko n'abasirikare bakora ibyaha nk'ibyo itsinda ry'abategarugori n'abana bagera ku ijana na mirongo itanu bo mu majyaruguru y'uburengerazuba mu gace ka babungo bumvikanye baririmba indirimbo zamagana abavuga ururimi rw'icyongereza umuyobozi w'iryo tsinda mary najara yavuze ko mu kwa cumi n'abiri umugabo we yishwe n'inyeshyamba zimushinja gufasha igisirikare cya leta ya kameruni najara yakomeje avuga ko bamagana imigambi y'ababatanya kandi ko yaba abategarugori n'abana bose bakwiye gusenyera umugozi umwe mu kwirinda ndetse no kurinda ibyabo umwe mu baturage utuye muri ako gace witwa sofiya avuga ko yishimiye imikoranire n'abaturage muri ako gace ariko ko ababajwe cyane n'abavuga ko bari guharanira uburenganzira bw'abakoresha ururimi rw'icyongereza yakomeje kandi yibaza impamvu we n'abandi baturage bahohoterwa ijwi ry'amerika Ego harakoze timu tugume ku mugabane wa Afrika abantu bane bahitanywe na bombe yatezwe mu muduga ku murwa mukuru wa Somalia Mogadisho iyo bombe yakomerekeje cumi na batanu yaturikiye mu micungararo y'ahakorera inama nshingamateka n'ibarabara ricamwo abagana ingoro y'umukuru w'igihugu wa Somalia umugwi w'iterabwoba Al Shabab umaze kwigamba ico gitero polisi ya Somalia ku ruhande rwayo yemeje ko mu bakiguyemwo hari umwe mu bategetsi bakorewe ubushikiranganje bujejwe ivy'agateka kazi na muntu serivisi ya Somali ijwi rya Amerika nayo itangaza ko amakuru yahawe n'abategetsi yemeza ko hari uwundi mukozi w'inama nshingamateka mu gisata c'umutekano yaguye muri ico gitero igitero ca Al Shabab co kuri wa gatatu nico ca mbere gihitanye benshi kuva muri uno mwaka ugitangura icagabwe mu ntango zino ndwi muri Kenya ku kigo ca gisirikare inteko za Amerika zitangiramwo imyimenyerezo cahitanye abanyamerika batatu perezida w'uburusiya vladimir putin nyuma ya siriya yasuye bitunguranye igihugu cya turkiya mu itangazo rusange we na mugenzi we wa turkiya recep tayyip erdogan bashyize ahagaragara barasaba ko imirwano ihagarara muri libiya burundu guhera ku cyumweru tariki ya cumi na kabiri y'uku kwezi guhera saa sita y'ijoro barasaba kandi impande zose zirwana muri libiya kwicara hamwe no kuganira vuba vuba ku cyumweru gishize turikiya yatangaje ko igiye kohereza ingabo zayo muri libiya gutera inkunga guverinoma y'i tripoli yemewe n'amahanga iyi guverinoma yugarijwe n'inyeshyamba za general haftar turikiya yemeza ko haftar afite abacanshuro b'abarusiya ibihumbi bibiri na magana atanu bamurwanirira uburusiya ariko bwo burabihakana haftar kandi aterwa inkunga na emira z'abarabu ziyunze arabiya saudite na misiri perezida putin na erdogan bavuze kandi ko bavuze no ku ntambara hagati ya irani na leta zunze ubumwe za amerika basaba impande zombi gucisha make gushyira mu gaciro no guha amahirwe diplomasi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi no kuri internet radiyo yacu voa akadomo com amakuru mu biyaga bigari
ayo mu biyaga bigari tuyarahera ku busesanguzi bw'abakurikiranira hagufi politike y'amahanga kuri kino kibazo ca Irani na Amerika. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuganira na Professeur Atanaze Gahungu yigisha muri kaminuza ya Chicago State University bagaruka ku ijambo Perezida wa Amerika Donald Trump amaze gushikiriza abanyamerika agaruka ku bitero misile zirenga cumi Irani yarashe ku bigo bibiri vya gisirikare.
Iri jambo mushinga ntahe Nkundikije igikuru gikuru yagombye kuvuga ni uko perezida Trump agomba kubandanya ibyo yavuze kuva akitoza ko adashaka ko irani yubaka igira ibyo bita nuclear weapons bya bigwanisho byo kumara amakungu hanyuma ikindi yavuze rero ni uko naho bateye yabyemeye barateye mugabo kubera icyo bita early warning babimenye kare babimenye kare nta banyamerika bapfuye hanyuma mugabo ikintu yaciye yongera ko kigoye kumva ni uko ashaka yuko ota ya mu cyongereza na neto yuko ikora cyane mu byerekeye irani ibyo rero biragoye kumva yuko yoba agomba kuvuga yuko abanyamerika inteko z'abanyamerika zizova muri kiriya kirere ibyo biragoye hanyuma ikindi yongeye ko kiryoshye ni uko sinzi ko kiryoshye cyane kigoye kumva ni uko avuko abo muri irani n'abanyamerika bose bafise uwo bagwanya ari umwe umwansi ari umwe yitwa ayisisi profesor atanazi gahungu abantu benshi barafite ubwoba ko uruhagarara rwatanguye hagati y'ibyo bihugu rushobora kwiyongera mu ijambo perezida Trump yashikirije hari ikintu cyerekana ko ibitero amerika nayo ishobora kwihora nta kintu na kimwe kubw'iwanje jewe ni abandi bashobora kubabya ibisikundi mu bintu ibyo numvirije nta kintu na kimwe cyerekana yuko amerika yoba igomba gutera yoba yabivuze ukundi akabihinyisha ibyo byobaho mugabo jewe ntabyo nashoboye kumva ahubwo numvise abwira abantu bo muri irani ngo ko bene abo muri amerika bashobora kubanaho mu mahoro noneho aranababwira yuko umwansi wabo ari umwe ari ayisiri ibyo nibyo bashoboye kumva igihugu cya irani cyifuza ko naho cyakoze ibyo bitero kivuga ko umugambi nyakuri icyo gihugu gifise ari uko abasirikare ba leta zunze ubumwe za amerika bava mu gihugu cya iraki ibyo ni ibintu bishoboka mwihweje ijambo perezida trump yashikirije mu bintu yavuze wumva nibyo mvuga ko hari ibintu byo guhunyika yavuze yuko ashaka yuko ota neto bya bihugu bikoraniye hamwe by'iburaya yuko aribyo byogenda bikabandanya bikagira uruhara runini mugabo wumva ibyo bibaye igice kigora ni uko nibamara kuvayo hariho ibihugu bijya bisanzwe bikora bikundana n'abanyamerika za arabi sawudite zande ibyo bindi bihugu rero bizoca bishavura noneho bizece bituma ibiriko birabubu bibandanya kuko noneho ibyo ibyo abanyamerika bari bashaka bizoba bitagishobotse perezida trump yatangaje kandi ko agiye gukaza ibihano kugira ngo icyo gihugu nyine reka gisubire kigenze neza iryo gabishwa ku bwanyu byogira nk'ingaruka iyihe ku gihugu cya irani iryo gabishwa yagize nicyo bituma binavuze yuko hari ibintu byo guhinyishwa byabayemo bakagomba kuba perezida Trump akagomba kubandanya ibihano bizoca bituma noneho izo ngaruka mbi zariko ziraba zongerekana icyatumye ni kuva na kera ibi bahejeje kuba byo guterana biba ni uko abanyamerika bagumye bashyira ibyo bihano kuri irani irani nayo ukavuga uti nta kundi nugira atari ukuza gutera abanyamerika ibyo rero bintu byo kubandanya ibihano uri kubabwira abantu ngo tugomba gukorera hamwe turwanye umwansi umwe urumva ko ari ibintu urabye neza bitameze nk'ibijyanye ibyo nicyo natuye mu ijambo yahejeje gushikiriza profesor atanazi gahungu urakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye radiyo n'ijwi ry'amerika ahubwo nicyo no gushimira mushinga ntahe frederico tujye noneho mu bwongereza duhamagare umunyamakuru w'ijwi ry'amerika venuste nshimiyimana nawe yaganiriye n'umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya siegen mu budage emmanuel ndahayo we akeka ko intambara ishoboka kubera nyine iyi ntambara iri hagati ya irani na iraq ariko bishobora noneho gufatira n'akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati emmanuel ndahayo na venuste nshimiyimana emmanuel ndahayo ndagushimiye cyane kazi neza ku ijwi ry'amerika ndabashimiye nanjye venuste nshimiyimana kiriya gikorwa cya perezida trump cyo gufata icyemezo cyo kurasa uriya mujenerali ubu usanga yaragifashe ahereye ku ki ngira ngo umuntu ashobora kuvuga ko hari impamvu zinyuranye zatumye afata kiriya cyemezo icya mbere ni uko iyo urebye uko ibintu bimeze muri politike y'imbere muri amerika urasanga harimo ikibazo cy'uko abademokarate bashaka guhungabanya bakoresheje uburyo bwo ku bw'amategeko n'uburyo bafite ijambo muri kongere bashaka guhungabanya ubutegetsi bwa Trump bashaka no kugira ngo abaturage bamuve inyuma bagaragaze ko Trump atari umuyobozi mwiza Trump rero ngira ngo nk'abandi banyapolitike bose nk'abandi baperezida bose ntabwo ari we wenyine iyo batorohewe imbere mu gihugu bagerageza kuba bagira ibikorwa bakora hanze y'ibihugu byabo bishobora kugaragaza ko bafite ingufu bishobora kugaragaza ko icyo gihugu bayoboye gifite ijambo bigatuma byatuma abaturage basa n'aho bibagirwa ibyo bibazo byari birimo imbere mu gihugu ahubwo bakarangamira ibyo bibazo by'inyuma yaho mu gihugu ikaba se ariyo mpamvu ibihugu nk'ubufaransa ubwongereza ndetse n'ubudage byose byashushe naho bivuga yuko bishyigikiye amerika muri kiriya gikorwa cyo kwica generale soleimani ni muri iyo nzira umuntu yabivugamo ngira ngo byaravuzwe cyane ko neto ni abanyamerika bayiyoboye abandi ngira ngo nabo bagerageza gukurikira nubwo usanga abanyapolitike b'ibyo bihugu umaze kuvuga ubufaransa ubudage cyangwa se ubwongereza badashyigikiye cyane ririya raswa rya sureyimani nubwo batarivugaho rumwe ariko ntabwo bajya ku mugaragaro ngo bavuge bati twitandukanyije na amerika cyangwa se na trump urabona biriya bintu bidashobora gukurura intugunda nyinshi muri kariya karere ku burasirazuba bwo hagati intugunda zo zari zisanzwe zihari ahubwo yenda umuntu yavuga ati ese ntabwo zishobora kuzongera bigatuma yenda amaraso ameneka ari menshi cyane kurusha uko yamenekaga turebye muri kariya gace kose ntabwo ari hariya muri irake gusa hari ibibazo ngira ngo turabibona uburyo abantu bapfa buri munsi muri yemen muri yemen abantu bahagwa turabazi abantu baharwanira turabazi tuzi ko ari irani bifitemo uruhare tuzi ko ari arabiya sawudite bifitemo uruhare ahubwo binavugwa ko uriya mujenerali yishwe agiye mu nama aho yagombaga kuvugana aho hagati ya irani na arabiya sawudite hagombaga kuba hari ibiganiro ni ukuvuga ngo ntabwo ari intugunda ntabwo aribwo zigiye gutangira ahubwo wenda zishobora kwiyongera ariko hari kimwe navuga yenda gishobora gutuma abantu bahumurizwa ni uko ari irani ubu ngubu ari n'abanyamerika ubwabo nta muntu n'umwe ufite inyungu z'uko intambara yakwaduka abantu bakicana cyangwa se amasasu akavuga uruhurura nubwo byaba nta gihugu na kimwe muri ibyo byombi cyifuza ko byaba igihe kirekire ari Trump cyangwa se amerika iri kwitegura amatora nta gihugu na kimwe cyifuza kujya mu matora kiri mu ntambara ari irani yari isanzwe isa naho yifitiye ibibazo bijyanye n'ubukungu n'ibihano bayifatiye ireba ko bayibikuriraho ngira ngo nayo ntabwo yifuza ko intambara yaba ndende ahubwo ibihugu byombi ari irani cyangwa se na amerika birashaka noneho kuba byakoresha navuga icyo kintu kugira ngo birebe ko byanashoboka kugaruka ku meza y'imishyikirano ngira ngo nayo mpamvu irani nayo yenda yakoze ibyo bintu byo kuvugwa reka yihorere igaragaze ko nayo ifite ingufu umunsi yageze ku meza y'imishyikirano batazayifata nk'akana cyangwa se nk'umuntu utagira ingufu noneho bashyikirane barebe n'ukuntu n'ariya masezerano ajyanye n'ibintu bya nikireyeri bashobora kongera kuyasubiramo buri wese birumvikana ashaka gukuramo inyungu kurusha undi emmanuel ndahayo ndagushimiye cyane kuba waje ku ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye venuste nshimiyimana
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
amakuru avugwa mu karere ubu naho leta ya uganda uno munsi yarekuye abanyarwanda icenda barimwo abari bamaze igihe gishika ku mwaka bapfungiwe muri ico gihugu bagirizwa ivyaha birimwo ivy'ubutasi kunyuruza impunzi z'abanyarwanda zibasubiza iwabo ku nguvu hamwe no gutunga inkoho binyuranije n'amategeko inkuru ya mugenzi wacu ignatius bahisi
so barabajyana eh, immigration ibatwara barabakira iwacu ndavugana nabo
aho intumwa y'igihugu cy'u rwanda muri uganda bwana frank mugambagiye avugana n'abo banyarwanda amaze kubahobera abihanganisha kuba bavuye muri gereza urugendo rwiza turakomeza kurukurikirana
ab'icyenda barekuwe nibo mugabo nelson sergent rene rutagungira etienne nsanzabahizi claude iyakaremye emmanuel rwamucyo augustin rutayisire koporo nzeyimana hamani munyangabe adrienne hamwe na urayineza gilbert bari bakiye ku maso ariko bagaragaraga nk'abari bafite ubwoba ku buryo byumvikanye bamwe babaza ambasaderi niba batagiye gusubizwa muri gereza baraye barekuwe n'urukiko rwa gisirikare rwabakurikiranaga ibyaha birimo ubutasi gushimuta impunzi z'abanyarwanda bazisubiza mu gihugu ku ngufu no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko bamwe muri aba akaba bari bafunzwe kumara igihe gisaga umwaka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uganda bwana sam kutesa watanze aba bantu abaha ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kugira ngo gihite kibacura yabikoze imbere y'itangazamakuru hamwe n'intumwa y'u rwanda muri uganda frank mugambage avuga ko iki ari igikorwa cy'ineza kugira ngo umwuka mubi hagati y'u rwanda na uganda ugabanyuke ariko bitavuze ko bagizwe abere cyangwa bahanaguweho ibyaha kubera ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kongera gutabwa muri yombi It's a legal mechanism in Uganda law, and I think many parts of the world, where you enter a nolle prosecute. A nolle prosecute is a process where you have someone who is charged.
ati iki gikorwa gikurikije amategeko ya uganda ndibaza ko anariko biba no mu bindi bihugu ku isi gushyira mu ngiro umuco w'amategeko witwa nore prosecu bisobanuye ko mu gihe umuntu ushinjwa icyaha akaba akurikiranwa n'amategeko kubera impamvu zitandukanye iryo buranishwa rikaba risubitswe ariko ntibivuze ko aba agizwe umwerike kugira ngo tugabanye umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byacu kandi bijyanye n'amategeko y'igihugu cyacu abandi bavugwa ko tutaraye ibi tubikoze mu muco wa kimuntu twizera ko n'u rwanda ariko rugiye kubikora cyane cyane ku byo turushinja
as an open act to de-escalate tension between our two countries. And so we hope that uh, Rwanda also reciprocates these acts of goodwill.
ambasaderi w'u rwanda muri uganda faranga mugambagi wagaragaye nk'utanyuzwe yavuze ko bizarangira ari uko n'abandi bafunzwe barekuwe yongeyeho ko hari n'abandi banyarwanda baraye bafatiwe ahitwa mbarara ni intambwe imwe gusa nto kuko hari abandi bagifunze nabo bagomba gufungurwa hari n'ibindi bibazo twababwiye ibibazo by'abanzi b'u rwanda bakorera ahangaha bagomba kugira icyo babikorera si ibyo byose rero bigomba gukurikiranwa bikarangira ibibazo twabita ko ari intambwe nziza mu kugerageza kugaruza mu bantu ubu se wowe wayibona ute kundi niba niba babikoze batabikoraga mbere bakaba babikoze reka dukurikirane turebe none imwe ibyo babashinja hari icyo mugiye guhinduraho ntacyo badushinja aba bantu bari bamaneko mwari mwohereje hano ba royazi babo bategereje witinesi bategereje evidensi ntayaje u rwanda nta na rimwe nta n'ubushake na rimwe bwagira bwo kugira ngo bigere nabi ubwana murakoze cyane ibi bibaye nyuma y'aho intumwa yihariye ya perezida museveni yari iherutse i kigali ijaniye mugenzi we paul kagame ubutumwa bwihariye kandi na perezida kagame akoherereza museveni ubundi butumwa nk'ubwo ibiganiro byo gukemura amatati hagati y'ibihugu byombi byari biherutse kubera kampala byarangiye abari babirimo batemeranyije bityo bahitamo ko ikibazo cyosubira mu maboko y'abaperezida bombi kugira ngo abaribo bagishakire umuti ibihugu byombi bimaze igihe gisaga umwaka byitana ba mwana buri kimwe gishinja ikindi gushaka guteza umutekano muke ku butaka bwa kigenzi cyacu ariko ibihugu byombi bikabihakana byatumye u rwanda rufata umwanzuro wo gufunga imipaka rusangiye na uganda no kubuza abanyarwanda kuza muri uganda ntibiramenyekana niba u rwanda rushobora gufungura iyo mipaka nyuma y'aho ibi bibereye ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndabona tugiye kugera ku musozo w'amakuru tubanze tubibutse muri makeya twabagejejeho ariko nsubiye inyuma gatoya kuri iyo nkuru y'abahizi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i kigali ariko nyine bavuze no ku buryo umupaka wafungurwa ntacyo bavuze leta y'u rwanda rero ntacyo ntabwo ivuga igihe izakuriraho amabwiriza yahaye abanyarwanda abagira inama yo kudakorera ingendo mu gihugu cya uganda hagati aho perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika amaze kugeza ijambo rigufi ku baturage be ku ntambara y'amerika na irani yari akikijwe na visi perezida we mike pence minisitiri w'ingabo mark esker n'abagaba bakuru b'ingabo z'igihugu bose yavuze ko nta musirikare wa amerika n'umwe wagize icyaba muri biriya bitero bya irani ku bigo bibiri bya gisirikari birimo abasirikare ba amerika muri iraq yavuze kandi ko agiye gufata ibihano bikaze cyane byiyongera ku byo irani yafatiwe avuga ko igihe cyose ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika irani itazigera ibasha gukora intwaro kirimbuzi yavuze kandi ko uyu munsi asaba umuryango w'ubutabarane bwa gisirikare otan kugira uruhare runini kurushaho mu burasirazuba bwo hagati kuko kuri we irani amahanga yarayihanganiye cyane kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda noneho ati ibyo byose birarangiye
irani itangaza ko idashobora guha amerika udusanduku twirabura boite noire tw'indege ya ukraine mu bwoko ya boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi yagiriye isanganya uno munsi ku butaka bwa irani igahitana ingenzi ijana mirongo irindwi na zitandatu zari zirimwo utwo dusanduku twirabura tubika ibibera mu ndege byose nitwo twifashishwa mu matohoza uwahoze arongoye ikigo beya yavuze rero yuko icuka kibi hagati ya irani na amerika gishobora kuzogutuma ayo matohoza ashobora
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ati muri kameroni harya batubwiye ko bimeze bite muri kameroni hari abaturage bateye ibigo bitanu by'inyeshyamba mu duce dukoresha ururimi rw'icyongereza badushinjaga kuba basenya amazu y'abaturage bakabasahura ndetse bakica n'inzirakarengane nuko na perezida w'uburusiya vladimir putin nyuma ya siriya yasuye uyu munsi bitunguranye igihugu cya turikiya we na mugenzi we recep tayyip erdogan barasaba ko imirwano ihagarara muri libiya burundu guhera ku cyumweru tariki ya cumi na kabiri y'uku kwezi saa sita y'ijoro barasaba kandi ko impande zose zirwana muri libiya zicara hamwe zikaganira vuba vuba ku cyumweru gishize turikiya yatangaje ko igiye kohereza abasirikare muri libiya gutera inkunga leta ya tripoli yemewe na loni n'amahanga iyi guverinoma irwana na general haftar general haftar nk'uko turikiya ibyemeza ufite abacanshuro b'abarusiya ibihumbi bibiri na magana atanu bamurwanirira uburusiya bwo bukabihakana
muri somaliya abantu bane bahitanywe na bombe yateze umuduga ku murwa mukuru mogadisho iyo bombe yakomerekeje cumi na batanu yaturukiye mu micungararo y'ahakorera inama nshingamateka n'ibarabara ricamwo abagana ingoro y'umukuru w'igihugu umugwi w'iterabwoba al shabab wiganze ico gitero mu bakiguyemwo hariho umwe mu bategetsi b'ubushikiranganji bw'agateka ka zinamuntu ijwi ry'amerika turabashimiye cyane rero nongere mpikaze timu ishimwe umunyamakuru wimenyereza umwuga muri aya mezi ari imbere muzajya mumwumva kenshi twari kumwe muri studio na diana ninahazwe nanjye temu ishimwe na thomas kamirindi turabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama